Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mungu itariki icenda y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federike nkurikije mugabo iryo jwi rya amerika hamwe n'abakozi baryo ndabakengurukiye barangiriye ikintu gikuru gikuru rwose atakonoronka nobivuga
uyu ni adrienne nahimana umukinnyi kirangiranwa w'igikino ninde gica ku iradiyo na televiziyo by'uburundi inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ruswa n'ibiturire hamwe n'inkuru yerekeye imyerekano yo kwiyamiriza ishirahamwe ry'afrika ku bijanye n'ivyatangajwe ku mitahe mpuzamakungu isaba guhagarika no gutahukana mu burundi bamwe mu batetsi bahoze barongoye uburundi bagirizwa uruhara mw'igandagurwa rya nyakwigendera perezida mekiyo ndadaye turazigarukako mu kanya kari imbere mu gihe ku itariki icenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri uko umwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kurwanya iturire ibitigiri vy'ishirahamwe mpuzamakungu transparency international vyerekana ko uburundi buza mu kibanza ca gatatu ku rutonde rw'ibihugu birangwamwo iturire ishirahamwe orukome rirwanya iturire ni sesagurwa ry'amatungo ya leta rihamagarira abategetsi kurwanya iturire kuko ari intandaro y'amabi yose uyu mwaka abaserukira amashyirahamwe agwanya ruswa n'amaleta bakoraniye muri nigeria kugira ngo barabe ingendo bofata yo gutuza igiturire muri afurika ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza ari i nairobi mu gihugu ca kenya amatohoza ya Transparency International ishirahamwe rigwanya igiturire no gutwara nabi kw'isi avuga ko Burundi buri mu bihugu cumi vya mbere kw'isi igiturire cirayemwo iryo shirahamwe ryemeza ko ico gihugu catakaje ibibanza vyinshi mu myaka cumi n'itatu iheze kuko hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu n'ibihumbi bibiri na gatandatu bwari mu kibanza ca mirongo itatu na gatandatu ubu risigura ko kiza ubwa kabiri mu bihugu birangwamwo igiturire cane mw'isi aganira n'ijwi rya Amerika kuri telefone yari muri Nigeria mu nama yo kurwanya igiturire y'imisi itatu yatanguye kuri uyu w'Imana Gabriel Rufyiri umukuru w'ishirahamwe Oricom rigwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta yatubwiye ibimenyetso vyerekana igiturire mu Burundi ahantu hari igiturire usanga akagwi k'abantu gatoya ariko gatunga cane mu gihe ibihumbi n'ibihumbagiza vy'abantu aribo bakenye akarorero mu Burundi ibice birenga mirongo indwi na bibiri kw'ijana bwugarijwe n'ubukene kimwe bita mu gifaransa en dessous du seuil de pauvreté ivyo ni ibiharo bita bitangwa na banki mondial ikimenyetso ca kabiri ni uko usanga amasoko ya leta muzi neza yuko amafaranga leta yegeranya ibice birenga mirongo kwijana by'amafaranga leta yegeranya aja mu byo bintu by'amasoko rero mu Burundi amasoko ahabwa abantu bamwe usanga baratunze gusumvya leta bafise amazu arenga mirongo itatu mirongo ine mu gihugu ica gatatu ni uko abanyagihugu bataro ataronka ubutungane ivyo umuntu agiye kurondera muri administration atabironka atagiturire atanze rusirasigura ko igiturire ari intandaro y'amabi yose igiturire ni umwasi w'iterambere aho kiri nta kintu na kimwe c'ubutungane nta kintu na kimwe kimwe bita mu gifaransa etat de droit intwaro ifatiye ku mategeko ivyo bintu ntibibaho ahantu hari igiturire nico gituma rero twebwe mw'ishirahamwe urikome twama turiko turasaba abantu bose bipfuza gutwara ko igiturire bokigwanya kuko ari umwasi w'amahoro ari umwasi w'iterambere abantu bose ubona biriko baranigana baza gutwara batwaza abantu igitugu si ukubera urukundo bakunda abanyagihugu ni ukubera ibyo bagenda kwamura batakoreye ku gihugu amakuru n'amatagisi y'abanyagihugu umwe mu mitirama yo kurwanya igiturire umukuru wawe uriko mabona ni ugutandukanya inzego separation de pouvoir mu gifaransa iyo urwego rwose rukoze ico rujejwe dufate abo mu ntwari no muri leta bagakora ibyo za gukora ubutungane bugakora akazi kabwo atawe burenganije atabiturire basabye abashinga amategeko bashinga amategeko atarenganya n'abanyagihugu nabo bagakora ibyo basaba gukora amashirahamwe agakora ibyo asaba gukora umumenyeshamakuru akora ibyo asaba gukora ni ukuvuga ko ico gihugu kibamwo ico twokwita umwidegemvyo w'umuntu ku buryo igiturire kwigwanywa igiturire ntico kugwanywa mu gihe hatariho ico kintu citwa gutandukanya inzego mu nama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika uyu mwaka bumvikanye ko hajaho ubugombe bwa politike bwo kurwanya igiturire bimwe biboneka bwana buhara twari igihugu ca Nigeria niwe yatowe kurongora uwo mugambi amashirahamwe akorera mu gisata co kurwanya igiturire n'inyonorwa ry'amatungo y'amareta amenyesha ko yizeye ko yari intambwe izoganisha kurwanya igiturire vy'ukuri bikava mu majambo bikaja mu ngiro icivugo ca ONU c'uyu mwaka kigira giti twese hamwe turwanye igiturire kugira ngo kw'isi habe iterambere umutekano hamwe n'amahoro Eroje Urikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
urakoze Eloge tukiri kandi mu Burundi umukinyi rurangiranwa utugenegene mu Adrienne Nahimana arashimira iradiyo ijwi rya Amerika ko ryamutabarije uyo mukinyi wa ninde gikino gica ku iradiyo na televiziyo vy'igihugu c'u Burundi amenyesha ko inkuru yakozwe n'ijwi rya Amerika yatumye bimenyekana ko agwaye aca atangura kuronka abamufata umugongo ni inkuru yo mumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse ari mu Burundi Iyo mana ndayishemeze ndayiyagwe ninda tokwivuguwa mugabiye nanje abakunzi bamaye vyo turi ku mutumba kabanga zone kabanga komine giheta mu ntara ya gitega turi ku muhana wa adrien nahimana nuyo mukenyezi ariko aririmba indirimbo yo gukenguruka mu bakengurukira ijwi rya amerika ririmwo nari maze umwaka wose urenga ngwaye mugabo nta n'umwe yari bwabimenye mugabo iryo jwi rya amerika hamwe n'abakozi baryo ndabakengurukiye barangiriye ikintu gikuru gikuru rwose atakonoro nkano bivuga baragaheza giguru udahengeshanya bagira ibikorwa vyiza imana yongera ibihezagire nabo nyene yongera ibampezagirire haraciye indwi za baba zibiri ku iradiyo ry'u ry'amerika haciye inkuru itabariza adrien nahimana umukinyi urangiranwa wa ninde ko indwara y'igisukari diyabete imusinzikaje kandi ko afise amikoro make atamworohereza kuyivuza inyuma y'iyo nkuru uyo mukinyi avuga ko yagiye abona abamuserukako umufasoni w'umukuru w'igihugu ariko afasha mu bintu vy'imiti nyakubahwa musitanteri nawe yaraje aramfasha nawe nyene aramfashisha n'ukuri ibintu vy'udufungurwa nawe nyene n'abandi banyakubahwa bose bagiye kubimenyeshwa nakarya kantu mwangiriye ijwi rya amerika riragahoraho riragahora riragira utugenegene ububizi ni jewe yego ni ukuri sagaseshwa rumuri hari n'abandi iyo nkuru yatumye bigira inama yo gufata mu mugongo uwo mukinyi
karibuye mwarangiwe nande mubyeyi mahoro neza cyane bambwira ngo byopfuma izo ni intumwa z'ishyirahamwe ry'abakenyezi bakora umwuga wo kumenyesha amakuru afj hamwe n'abahoze biga ku ishure ry'ababikira nf ry'igitega zaje gusuhuza adriyene ku muhani we iriyane nshimirimana ni umukenyezi w'umenyesha amakuru ari muri izo ntumwa zarungitswe na afj byongeye icyumviro cyo gutabariza adriyene ahimana cyavuye muri we ari mu ba mbere bamenye ko akitswe n'igufa umugenzi wiwe yabonye ku bitaro prince ya jean charles adrien nahimana agiye kwivuza aca abimubwira liliane nshimiyimana nawe aca yumvira kumutabariza uwo nabibwiye n'umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika ni umukinnyi wa ninde mu mutabarize adriyene hama uwo nawe aca telefona mugenzi we akorera mu karere ka hariya mu ntara zo mu buseruko harimo n'intara ya gitega witwa fidele d'antoine nsabimana niho yaca akora iyo nkuru eh, hadateye na kabiri rero n'ibindi binyamakuru bica birayihanahana ku iradiyo isanganiro eh, muri groupe de presse iwacu tangura kumenyekana ku batari babizi ndetse no muri izi mbuga ngurukana bumenyi Fidel Antoine Nsabimana je ndamushimiye na cane cane abo mu ijwi rya Amerika bose adrien nahimana n'umuntu w'ingirakamaro akeneye gufashwa pascaline biduda arongoye ikimenyeshamakuru ca leta candika citwa le renouveau yarakozwe ko nawe nyene n'iyo nkuru aca kandi yitaba akamo ka bagenzi we basanga ishirahamwe ry'abakenyezi bakora umwuga wo kumenyesha amakuru ukuntu akina ninde arafasha mu ndero y'abana aradufasha no gutwenga uravye cyangwa ukumviriza adrien ariko arakina ucumva u- uryohewe ni nacyo gituma rero uyu muntu twotegerezwa kumubungabunga ni ukuri bakabandanya bamufasha uno munsi ni twebwe ubwa mbere bari abandi bashaka ko no mu nyuma hoza abandi bakabandanya bamufasha naho ikibazo cyo kwivuza umukenyezi w'umukuru w'igihugu yagikemuye aracafise ico kuronka udufungurwa tw'abarwayi ba diyabete kuko badafungura ivyo arivyo vyose abandanya asaba abishoboye kubandanya bamushikako hagati aho kuva inkuru y'uko agwaye imaze gukwiragizwa ku mbuga ngurukanabumenyi bagenzi we bakinana ninde baciye buguruza ikonti yitirirwa uwo mugaba ninde kugira abashatse kumufasha baze bacishako amafaranga bukeye kabiri hariho amasanamu yacishijwe ku mbuga ngurukanabumenyi adrien nahimana afise icapa kiriko inomero ya telefone bocishako amafaranga bashaka kumufasha ariko rero iyo nimero yarigwiwe yari ya mugenzi we bakirana ninde kubera ko wata telefone yari bwaronke ubu rero aheruka kuronka itelefone yiwe agira ko abwira abo bose bifuza kumufasha uburyo bobikoramwo adrien nahimana ni umupfakazi w'imyaka irenga mirongo itanu ari mu bakinyi bakundwa cane kandi batanguranye n'igikino ninde umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe kiretse ko amagara mukitse n'inzu abamwo hamwe atacokogwa izohava imusenyukirako mu ntara ya gitega fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite Eh, leta y'uburundi iriyamiriza umukuru w'akanama k'ubumwe bwa afurika ikamwagiriza gushaka kwivanga mu rubanza rw'abagirizwa igandagurwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'uburundi melchior ndadaye biri mu ijambo ryasomwe n'umwe mu batetsi b'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu inyuma y'imyiyerekano yatunganijwe kuri uyu wa gatandatu mu gisagara ca bujumbura ni inkuru ya evariste nzikowanyanka umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura mu burundi
abitabye iyo myiyerekano bayitanguriye ku kibanza citiriwe nations unies muri zone ngagara bafashe ibarabara ryitiriwe peuple murundi rigana ku kibanza citiriwe ukwikukira k'uburundi kiri hagati mu gisagara ca bujumbura bari bitwaje ivyandiko bitandukanye bimwe vyiyamiriza musa faki mahamat arongoye akanama k'ubumwe bwa afurika kuba yashikirije amajambo yo kwivanga mu butungane bw'uburundi akagirizwa gushigikira bamwe mu bagirizwa iganagurwa rya melchior ndadaye yahoze atwara uburundi uno mukenyezi yari yitavye iyo myiyerekano yagenda arasoma bimwe mu vyandiko vyari vyateguwe turamenyesheje ko uwo musa faki mahamat ko igihugu cacu c'uburundi ari igihugu cikukiye gifise ingendo ya demokarasi aho inzego zose zikora ivyo zijejwe atakwinjiranira mu mabanga urwego rumwe rumwe rwose rujejwe iyo myiyerekano yari yatumweko n'umukuru w'igisagara ca bujumbura izobandanya gukorwa gushika abisuka mu vy'uburundi bateshejwe ramadan nkurikiye umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igisagara ca bujumbura yabivuze muri ano majambo kimwe gusa ni ukwibutsa yuko abanyagisagara twaravuze duti mu gihe cyose tuzobona abantu bashaka kwisuka mu bitabaraba bashaka kwisuka muri politike y'uburundi twebwe abanyagisagara ntituzovyemera tuzokwama twaseruse kugira ngo turiyamirize kugira twabigize tuzobandana tubikora no hanyuma nibyaba ngombwa tuzogaruka mw'ibarabara gushika aho batuva inyuma iyo myiyerekano yari yatewe iteka ku ruhande rwa leta n'umwunganizi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu mu ijambo rya leta ryasomwe na taxis niyo ngabo harimo kwiyamiriza musa faki mahamate ivuga ko yivanze muri dosiye ndadaye aho twogaruka ku itangazo ryashikirijwe n'umukuru w'umugwi wa union africaine akaba yitwa musa faki mahamad aho yavuze ko atewe impungenge n'ico gikorwa c'ubutungane ngo ko hashobora kwadukamwo ivyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi hamwe n'ibikorwa vya wa mugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi cvr yarongeye ndetse avuga ati ingingo zafashwe n'ubutungane bw'uburundi zo kubandanya urubanza biri mu bikorwa vya cvr ariko sivyo ni ikinyoma cambaye ubusa ayo majambo yose yashikirijwe na musa faki akaba ata gaciro afise namba kuko yihaye uburenganzira bwo kugira ico ashikirije ku izina ry'umuryango w'ubumwe bwa afurika kandi amategeko atabimurekurira na cane cane ko abakuru b'ibihugu bo muri uwo muryango aribo bagira ico bavuze ku kintu cose cega uwo muryango nabo bakaba atari bo bamutumye uwo mutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu afise akamatera abaherutse kurungikirwa imitahe mu rubanza rw'iganagurwa rya merikiyo runadayi turateye akamo abo bose bavugwa muri iyo mitahe mpuzamakungu ngo barenguke bitaba ubutungane bw'uburundi hama amatohoza adahengamye akogwe berabere bagiriwe n'icaha naho basaba imbabazi hama ubutungane bukore igikorwa cabwo nibatarenguka ngo bisigure naho bazoba berekanye ko bemanze icaha bakoze tarsise niyo ngabo agakurira inkoni ku gishitsi abibaza ko urubanza kwiganagurwa ry'uwo mukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu ari urwa wa mugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi asigura ko ndadaye atishwe mu ntambara kuko atayari ihari agatera intege nyabona ubutungane bw'uburundi gukora akazi kabwo bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
urakoze evariste iyo myiyerekano rero yabaye hejuru ku munsi wa gatandatu i bujumbura mu burundi tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda unaho nk'uko mubimenyereye iminsi yose kwa muhayamango ni ca gihe c'ikiganiro kwa nyaburunga dutegurirwa na jerome niyonziba
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
ikaze nigwanye muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa nyaburunga aho dushimikira ku ikugwa ry'intwaro y'umwami imaze imyaka mirongo itanu n'ibiri ribaye abatumire ni babandi nyene batatu ambasaderi guillaume ruzovio ni umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo pmp mu mfunyapfunyo y'igifaransa ambasaderi mwaramutse mwaramutse neza ndaramukije n'abatumviriza sanga muri kino kiganiro murakoze murakoze nawe turi kumwe kandi na ambasaderi anatori bacanamwo ajeje kumenyesha amakuru mu biro bikuru by'umugambi w'abanama rimwe FNL mu mfunyapfunyo y'igifaransa ambasaderi mwaramutse mwaramutse Jerome ndashimye ko na mwadutumiye yatubandanye ibiganiro murakoze nawe turi kumwe kandi na honorable Tatien Sibomana nawe yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse ndakuramukije kandi ndaramukije n'abo bakunze b'iradiyo batwumviriza sanga muri kino kiganiro murakoze
kwa nyaburunga
uburundi intwaro y'umwami igarutse ntacyo bwohomba kuko hariho n'ibindi bihugu byayigarukanye iyo ntwaro y'abami natanze akarorero nk'igihugu cya esipanye byari byananiranye urumva hanyuma aho hariho umuperezida apfuye barabura nyine babigenza cyagiye gutekana hagiye umwami ariho ubu wo muri esipanye ndakubwiye abongereza uno munsi ni intwaro y'umwami hari umwami kazuba barishe mu kizana cya cumi n'indwi barishe umwami baramuca izosi baramudekapita baja mu ngorane zitagira uko zimeze baryana abatwara bito ba koromwere n'abaki bagiye gusubira kuronka amahoro bagarukanye umwami murabyumva bagiye kuronka amahoro bagarukanye umwami bumviriza bwongereza aba bo babiri wumva jemu mvuga ntiyoba batagira imana ngo babe bafise umwami abahoro n'abafarama ngene bajyana ububirigi buba bwarabaye buba bwarabaye ubunywenyu abo bavuga yuko umenga umenga ni ibintu by'ibitangaza ngo ngo umwami ngo ngo agaruke cyangwa areke je sinubice babibwire ko umenga ni ibitangaza ikibi n'abo bantu bahababukira gutwara urumva bakagomba gutwara hejuru gutwara ngo abe batware batware igihugu ntibemere yuko haba umuntu aba aba sebarundi aramutse igihugu ariko n'amapolitike akaguma abaho mu mirongo itandatu na kabiri umwami mwambutse iyo atabaho byari kugorana rwose ariko guverinoma yarabaho premier ministre n'uwo yatwara hariho hariho abasenateri hariho abadepite kandi loje politike donc umukino wo gutwara warabaho mugabo ntibavize mugabo rero bagiye kubyonona nabagombye ngo ujya mu mari hajya ikata mukure nafe tuhaje mwebwe ko muharanira ko muharanira intwara y'umwami n'abagabo nk'ubu uravuga uti boshiraho umwami buku honorable tasana yavuze ati webo kugira umwami oya ibyo yavuze n'ibintu byatawe byatawe bifatiye jewe jewe ntwara umugambwe si jewe si jewe nshobora umugambwe w'umwami n'abagabo urimo abaganwa gusa
none iyo waba urimo abaganwa gusa minisitiri umushikiranganje wo hagati yari kuwemerera gute umugambwe urimo abaganwa abahutu abatutsi harimo n'abatwa yego kandi hari n'imigambwe itagira abanywanyi yemewe harimo umutumwe nzi ari mu mugambi wawe
harimo ubwoko bwose twebwe twemera ubwoko bune abatutsi abahutu abatwa abagano ibyo kandi minisitiri wodorentero yari abitwemereye donc urumva rero ibyo turi kuvuga ngo ibyo kugarukana umwami bizoca mu kintu cya mbere y'uko umugambi w'umwami wawutsinda utsinze ugatwara udacumi n'ibintu bigenza ucuzana iby'izo shingiro rigarukana udacumi n'ibintu bigenza si jewe si jewe jewe
ntimuhigisha kugira ngo umugambi uzotsinde yego niko turabikora kandi bigeze kure bigeze kure rwose
abawugarukana intwara y'umwami mwibaza ko bufatira ku baganwa cyangwa ku miryango oya bafatira ku barundi bose ibyo jewe uko tubivuga iwacu tuvuga yuko ikibanza cy'umwami kimaze kuboneka urumva kimaze kuboneka uwotogwa ngo ajemwo ntihagire abo bandi baza baduka ngo bamukure ngo ngo bagomba kuhaja urumva niwe azoramutsa igihugu kandi azo iyo iyo nkoni yukuramutsa kuba se barundi gute yo bamatora canke ivyo nibindi ivyo ntiharagera ku kubyinjiramwo hazogera mwatsinze canke mubidusigurira hazogera twatsinze muko dutera dusozera hari cigwa umuntu yokura muri aka kahise kikurakura ry'ingoma y'umwami n'iza repubulika
navuze yuko kenshi byava kuhababukira gutwara aba bantu basenyuye intwaro y'umwami bavuga ngo ngo ngo harageze kutubisenyura ngo tubwire iki urabona hajya nta kindi nta kindi atari atari guhababukira gutwara iyo babireka bagatwarira muri leta canke muri sena canke muri muri assemblée nationale amahoro n'ubu mu Burundi akiriho mugabo byananiraniye ngaho kugomba kuja ku busongero ku mutwe wo hejuru ngo nanje ndahaje ngo jeho jeho kuki urabona niho byose bipfira ni ukureka igihugu kikaguma gifise umuntu akiramutwa bari kureka icyo gihugu kikaguma bisi umuntu akiramutswa ariko ntibibaza ko hoba ingorane iyo umuntu akiramutswa ageze kuhava ingene yosubirizwa oya biba byanditse nk'uko tasiyano yabivuze biba byanditse bitanditse naho biba biri mu mateka yuciba intwaro y'umwami mugabo ishingiye kuri kwibwirizwa shingiro yego none nciyo yariho kuva mu mirongo itandatu na kabiri yego honorable tasiyano hari ikigo umuntu yokura muri ibi bintu
ikigwa jeno vuga no gishira mu cino bishira mu mishi itatu hari cigwa cuko uh, intwaro yabiya cami canke ya republika iragera igihe ikahapfa naho yo bitwara igasaza igasaza hari naho itabishaje mugabo irahapfa aba bavuga ngo izi vyaduka wamenga bari basigaye baravyanditse imyaka cumi iheze kudeta pan mm -hmm. turumva banderekere ya cami yari itwaye imyaka na mirere urumva iyo usanga ari presque une roi de la nature ni umenga ibintu ku isi hari ivyo uvuga ngo bavuga ngo isi vyaduka umenga ntuvyemera ko tayi ivyo vyaduka yewe ndavyemera mugabo uko babacanwa bivuga siko ndabivuga mugabo ndemera ko ari amakudeta na yitwa mu kirundi ariko yita niko byitwa nagunda aro ico ni kimwe ica kabiri nuko nkuko twamye tubivuga ndawoja ngaha ngo aririmbe ngo intwaro ya cami vyarera vyose canke ngo aje avuga ati ko repubulika yaje ikura ubwami repubulika birera ntibambeho ariho ncangara nshingira ku ca gatatu rero igihambaye cose ni ubukuru nyabwo ubutegetsi nyabwo ku bwami ku ntwaro ya cami hariho abami batwaye neza gusumba abandi kuri repubulika naho nyine biriho igihambaye rero ku gihugu ni ubwo bukuru nyabwo tutaraburonka dushake dusubire mu ntwaro ya cami hajya umunyamabanga wa mbere premier ministre no muri ntuze intwaro za cami zishingiye ku ibwirizwa nshingiro batoye nawe bagatora canke akaba umutware mubi umwami ntacakiza ubu rero mu burundi jewe sinavugira umuvumbi kumuvumba aha aho ibintu bigeze hariho intumbero ituma ibihugu ku isi bitwagwa ukuntu bituma rero kugira umurundi w'ubu mubwire ko umwami twasubira mu ntwaro ya cami jewe ntibantumye mugabo nibaza ko iyi referandumu ya profeseri zoviyo bizogorana kugira iboneke kuko vrema biragoye ariko ntikibuze ko arabaro by'imiryango bigasubirira iby'abaganwa ntivyoshoboka na macakubira azogwira gusumba yari mu bahutu no mu batutsi je nuko ndabibona ico guheraheza nuko iyo ntumbero y'ubu itegezwa kuba yanditswe ingene igihugu gitwagwa ingene ubutwara ajaho biranditswe ingene ubutunzi bw'igihugu butetswe imbere ingene imibano byose bitegetswe kuba byanditswe ikibi rero ibihugu bigogwa ntibigwa mu rudubiruka bikagira ubutegetsi bubi bikagira ntibugire ubukuru nyabwo ubwo bukuru butabaye nyabwo ngo bukurikize ayo mategeko bubabariye abarundi cyangwa abo batwara bababaye igihugu kirahenebera naho haba ari ku ntwaro y'icami naho haba ari ku ntwaro ya repubulika ambasaderi anatole bacanamwo ikigwa abantu bokuramwo mu iryo kurakuranwa ryayo ni ikihe mbanze ngaruka ikibazo wari wabajije abandi uti ati mbega intwaro y'icami yogaruka ubu nabyo bari byiza icyo kibazo cyari kubazwa neza cyane muri za ntwaro z'ibyaduka wari guhenga mu indwi na kabiri mu indwi na gatatu akabaza abarunda akeneye ko umwamagara ubu rero ntigikeneye kubaza sende detwe deyora ari mvuye ku butegetsi n'igihe hejuru yacamo umuntu abarundi bari gusaba ko umwamagaruka kuko izo ntwaro zari tugejeje ni habi ariko wowe kivuga hanyuma rero uti ikintu ikigo umuntu yokuramo ni ikihe umuntu yokuramo ni uko izo ntwaro z'ibyaduka vrema twozisezerera urabona izo ntwaro zaza ziraza zikurana nk'uko abandi babivuze mu myaka cumi hanyuma mwarabonye ko ni mu myaka iheze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu byarahaswe kugaruka mwanya ukuntu abantu bake babyiyamiriza nicyo kigo umuntu yokuramo ubu ko igihugu gitwagwa n'ibizwa shingiro hakaba hari amatora hakaba hari inzego zishyirwa n'abanyagihugu amatora ntakwiye kirazira rero ko munasubira kuza muri izo amatora ntakwiye kiyavamo cyane cyane ico nico ivyo no kiyavamo ivyo murabihuriza ko bukuru nyabwo murabihuriza ko na tasiyani
ibi bikisi navyo mbise neza uko gwiki kugira ngo habe ubukuru nyabwo
ubukuru buhari ko bwatorewe nabi ni nyabwo en principe ni nyabwo mugabo rero cyiza kiri muri cyiza kiri muri mungiro naho icyiza kiri muri cyo mungiro naho ni ugushira imbere oya uvuze cya principe ni bwiza gushyira imbere ubushobozi bw'umuntu mu gutanga akazi bakaraba ati waragashoboye kamuha hakaba ntuze hajya bavuga ko justice mu bantu ubutungane nk'uko kuri bose bivuga ivyo nivyo tukirondera ivyo rero nivyo vyari bibuze muri izo ntwaro z'ibyago n'ubu turacabirindiye ivyo nivyo intwaro z'ibyago zasubije inyuma kandi ku bwami vyari turacabirindiye urakoze cyane
turagushimira nawe jerome niyonzima hamwe n'abatumire bawe inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza